iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mwese kuri radiyo yanyu twari kwerekana ubudasa buhari mu mvugo y'abategetsi bujumbura namba afise igihagararo nk'ico iyo ashobora gushira mu muryango wiwe cyangwa aja gusabira nk'ubuhungiro kubwa yuko haba habonetse yuko ca gihugu abantu bahunga bagihunze by'ukuri uwo ni firemo dushimire umwe mu bateguye imyigaragambyo y'abarundi yabaye kuwa gatandatu mu mujyi wa portland muri leta ya mene inaha muri leta zunze ubumwe za amerika uravye uko bagerageje gutumira abantu eh, biragaragara yuko atari ibintu abarundi bari bifuje gukora eh, kuko iyo banze kuvyitaba ni uko biba bitari ku mutima wowe ni bwana nyamitwe umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga kuri iyo myigaragambyo izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo amakuru ya siporo n'imikino turazibagezaho mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigira imana aroyizi waramukanya imana baramutse ejeniya ndamutse n'abaduteze amatwi inama nshingamateka ya afurika y'epfo ejo ku munsi w'imana yatangaje ko mu ndwi iza izo kwihweza no kuvuga muri iyi ndwi dutanguye iza kwihweza nimba perezida jacob zuma yovanywa ku butegetsi canke kabugumako iyo ngingo isohotse inyuma y'uko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urangiye yari yabasavye abashingamateka kwiga uburyo perezida jacob zuma yokomborwa bimwe mu vyo iyo sentare yagiriza jacob zuma ni ukurya ibiturire gusesagura amatungo ya leta no gukoresha amafaranga y'igihugu ku nyungu ziwe bwite inama ingingo y'inama nshingamateka ya afurika y'epfo ikazoja habona kuri uyu wa gatatu canke uwa kane w'indwi dutanguye aba abimukira bashika amajana atatu bararokowe ejo ku munsi w'imana ku nkengera za libiya bari mu bwato bubiri bariko bagerageza kujabuka ku mugabane wa buraya ibyo byatangajwe n'igisirikare cya libiya gicungera imbibe z'amazi ibyo bikorwa byo gutabara byabereye ku birometero mirongo itanu mu buseruko bw'umurwa mukuru tripoli ibyo bibaye mu gihe ku munsi wa gatandatu naho abimukira mirongo ibiri na batanu bafuye ku nkengera za libiya nyene igihe ubwato bwarimwo abashika ijana na mirongo itanu bwibiriye mu mazi nk'uko bishikirizwa n'amashirahamwe abiri atabara mu mwaka uheze abashika ibihumbi bitatu ijana na cumi na batandatu barafuye bariko bagerageza kujabuka ibahari mediterane bagana ku mugabane wa buraya nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi n'abimukira oim utwigoro twakozwe n'ubutaliyano kugira babuze abimukira kuva muri libiya twatumye abagana muri uwo mugabane bagabanuka gushika ku bice mirongo irindwi ku ijana mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turangije ugereranije n'ico kiringo nyene mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mike pompeo ni umuyobozi w'ikigo seiya caha muri leta z'ubumwe za amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu ejo ku munsi w'imana yamenyesheje ko ico kigo ataruhara na rumwe gifise mu myiyerekano yabaye muri irani mu ndwi irangiye yariko yishura ku vyagiriji vy'abategetsi ba irani pompeo yagize ati ni kinyoma vyakozwe n'abanyayirani ubwabo nibo bavyiyumviriye baranabishira mu ngiro basaba ubuzima bubereye mu gihugu cabo no kuvavanura n'ubutegetsi bwita ko buva ku mana burongoye ico gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda yabivugiye kuri televiziyo fox news yaha muri leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi w'imana umushikirizamanza mukuru wa irani muhammad jafar montazeri yavuze ko ibihugu vya leta z'ubumwe za amerika israeli na arabia saudite ari vyo vyagirizwa urufu rw'abantu bashika mirongo ibiri n'umwe bafiriye muri iyo myiyerekano kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri guheze bakagiriza rero ko ibyo bihugu bitatu ari byo byagize uruhara kugira bigumure abo bantu ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri oni niki hari yamenyesheje ko amerika yishimiye kubona korea y'epfo n'iya ruguru byiyemeje kuzogira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru ariko agabisha ko umugambi wa korea ya ruguru w'ibirwanisho vya nucleaire kikiri ikibazo kibangamiye amakungu hari avuga ko amerika itazoreka korea ya ruguru n'umugambi wayo wa nucleaire akagabisha kandi ko amerika ishobora no gusambura ico gihugu amakuru yo hirya no hino ku isi arabandanya indege ya arabiya sawudite yo mu runani mpuzamakungu ruriko ruragwana intambara muri yemen yaragize isanganya ejo ku munsi w'imana ariko nta muntu yahasize ubuzima ibyo byatangajwe ejo nyine n'ikinyamakuru cya leta ya yemen hamwe n'urwo runani rurongowe na arabiya sawudite umuvugizi w'urwo runani turki al maliki yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko iyo ndege yagize ikibazo mu buhinga bw'ivyuma yavuze kandi ko abadereva b'iyo ndege babiri barokowe baca batahukanywa muri arabiya sawudite urunani rw'abasirikare mpuzamakungu rurongoye na arabiya sawudite ruri muri yemen kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iyo ngwano rero bagerageza gufasha leta ya rabo masur hadi
urakoze aroyizi abarundi bahungiye mu mujyi wa portland muri leta ya mene inaha muri leta zunze ubumwe za amerika batangaje ko batewe amakenga n'urugendo umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi wiri nyamitwe arimo gukorera muri uwo mujyi mu kiganiro na mugenzi wacu diane inahazwe yagiranye na firemo dushimire umwe mu barundi bateguye imyigaragambyo yatangiye amubwira icyo yari igamije abarundi benshi bari hano bahunze ubutegetsi bw'inyamitwe asanzwe arimo kandi aserukira ku rwego hejuru twashaka ko twerekane amakenga dufite cyangwa tuyereka abantu baduhaye indaro amakuru twumva hirya no hino yavuga yuko ashobora kuba aje kuraba umuryango usanzwe uba hano bivuga ko nawe nyine ushobora kuri kurasaba ubwungi twari kuvuga rero tuti kwerekana ubwo budasa buhari mu mvugo y'abategetsi bujumbura kuko namba afise igihagararo nk'ico iyo ashobora gushyira umuryango wiwe cyangwa aza gusaba imiryango y'ubuhunzi no kuvuga yuko mu yandi majambo habonetse yuko cya gihugu abantu bahunga bagihunze by'ukuri muravuga yuko mwashatse kwereka ababahaye indaro bakabaha ubuhungiro yuko igihugu kitari ko kiragendwa kitagira umutekano muri abo mwahaye ubutumwa bwarabashikiriye hari abababwiye ati ibyo mwatubwiye twabimenye cyangwa twabyumvise ni icyo tugiye gukurikiranira hagufi hari amenyeshamakuru amenyeshamakuru barashoboye kuyivuga ko twibaza rero yuko ayo makuru azoheza agashikira abo bantu nyine bantu bajejwe gutanga ubuhungiro muri iki gihugu ca amerika bakabona ko bwa bundi abantu bari hano basaba ubuhungiro bavuye mu burundi bahunze kirukuri kuko namba nk'uko nabivuze umuntu akomeye nk'uko nawe ashobora gushikaho ahungisha umuryango wiwe ni ukuvuga yuko amahoro atari menshi mu Burundi avugana n'ijwi rya Amerika umuhanuzi mukuru hajeje gutanga amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze yuko abaje muri iyo myerekano bari bake kandi ko boba baranase ko bafatwa amasanamu canke bashigwa mu mafoto akemeza yuko ivyo ari kubera ico muharanira na mwebwe mutacemera rwose kuvuga yuko abantu baje mu myerekano bari kurushi ni iciyumviro kandi biva ku bintu vyinshi kuko ubuzima hano muri amerika buratandukanye cyane n'ubuzima mu burundi n'umwanya ntiborohereza bose bamwe baba bari mu kazi abandi bari mu bindi byabafatiriye ariko abaje bose baraserukiye ku by'ukuri abarundi baba hano muri meyi kandi kuri jewe bari bakwiye abanse gufatwa amafoto canke abanswe kuboneka ni ikindi cyiza cerekana yuko batinyira umutekano byaba biri mu burundi ni ukuvuga n'ikindi cyemezo cerekana yuko ku by'ukuri namba batinya ibishobora gushikira imiryango iri mu burundi cyerekana yuko bose amahoro ariho kumva yuko umaze gutinya yuko abantu bashobora kubagirira nabi ni uko icyo gihugu kiba kirimo ingorane za politike ingorane z'umutekano n'ingorane z'ubutegetsi ahubwo twico dusaba ku vyerekeye hano abari hano muri muri amerika rero yuko ari ikindi cemezo ku bategetsi ba hano muri amerika abarundi bari hano bariko barasaba ubuhungiro bafise igituma ko iwabo ibintu bitameze neza kandi nibaza ko boborohereza mu kubaha ubwo buhungiro kuko babukeneye filemon dushimire twavugana muri ngaho muri leta ya maine mu gisagara ca portland murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika
mugenzi wacu diane ninahazwe na filemon dushimire barakoze kuri iki kiganiro diane ninahazwe yanaganiriye na bwana wirinyamitwe umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi avuga ko we atayifata nk'imyiyerekano amubwira impamvu uravye uko bari bagerageje gutumira abantu Eh, biragaragara yuko atari ibintu abarundi bari bifuje gukora eh, kuko iyo banse kuvyitaba ni uko biba bitari ku mutima baba bagira bati iyo ngendo siyo sivyo turimwo turi mu bindi abo nabo n'akagwi ako kagwi nako turakazi n'akabantu eh, bagiye barabesha bafise ivyo bagiye barabesha babeshera igihugu yuko ariyo nyabwoko ubwo rero ico vyafashije ahubwo byafashije ko ukuri kwaciye kuja habona mugabo mu gihe bagiye muri ivyo byashiwe biba ngombwa yuko umuntu asigurira abamenyesha amakuru yuko abo bantu ari bamwe bagenda barabesha yuko bahunze ihonyabwoko ririko riraba mu burundi mu gihe mu burundi tuzi yuko abarundi bishyira bakizana akaba ari amahoro ata honyabwoko rihari Eh, abo rero urumva ko ibinyoma byabo byaciye gukubitirwa hashashe biravugwa ko umupfasoni wanyu hamwe n'ibimondo byanyu byaba biri ngaho nyene muri ico gisagara ca maine ayo makuru yoba ariyo icambere coco eh, ko eh, umuryango uri hano niho naje kugira uburuhuko ni ukuvuga yuko bari muri ino micungararo eh, baramaze kuba eh, mu ma leta atari make ya leta zunze ubumwe za amerika rero muri kino gihe bari muri ino micungararo ivyo rero eh, nivyo eh, murazi neza yuko eh, habayeho gushaka kungandagura ico gihe umupfasoni rero n'ibibondo bari mu rugo baragize ubwoba babonye yuko hariho abariko barabakurikirana ivyo rero nivyo vyatumye umupfasoni atagira ubwoba aca amera nk'uwukinjuye gatoya aba rero muri kino gisagara ku ruhande rumwe muti yarakinjwe gato kubera umutekano ku rundi ruhande muti abarundi bari ngaho mu gisagara ca maine n'abaje kubesha nta mutekano muke uhari mu gihugu c'u burundi ntawo hava avuga ngo harimo kwivugiruza buke buke sinagize nti ni bose navuze ko hariho akagwi ako kagwi rero n'akagwi kari kurushi abo rero ivyo o, n'ibisanzwe kuko murazi ko n'abashatse gutembagaza inzego zitowe n'abanyagihugu hariho abafashwe n'abahunze abo bahunze rero baca bashwiragira hirya no hino ni nako kagwi ubona ko kaza karagerageza gufatira amaboko imugongo abandi barundi ngo nibaje mu myiyerekano mugabo ubu ubu o, kagiye karahinyuka kuko nabo gatuma ko eh, nabo nyene baca bakoresha ukwihorera mu kubereka yuko batashigikiye iyo ngendo ico kinyamakuru nyene kirabandanya kivuga yuko mu vyari vyabazanye harimwo ukwinginga umupfasoni wanyu yuko yotahuka kuko amahoro ahari ariko mukavuga yuko yumva adatekaniwe mubifata gute canke mubisigura gute yuko umupfasoni w'umutegetsi nkawe asanzwe akingiriwe we yumva umenga nta mutekano aba afise muri ico gihugu c'u burundi E, icyo o, ivyo ntibisanzwe kuko abonye yuko eh, n'umwe bashobora kugerageza kumugandagura agakizwa n'imana akabona neza yuko hariho utudumbidumbi tw'abantu baza barica abantu hirya no hino batera amagrenade cyangwa bagerageza kwihora ivyo birashobora gushika ko umutima wiwe yumva ko adatekaniwe ivyo birashobora gushikira n'umurundi ariwe wese ivyo n'ibisanzwe ivyacikiye igihugu c'uburundi mu myaka iheze murazi ko atari bitari byoroshe hariho rero abo bantu baza baragandagura abantu batizega amabarabara kugira ngo barabe yuko amakungu yohava agira icyo akoze abo nabo barasenzwe barashwiragiye ubu rero igihugu ni nyabagendwa nico gituma rero umuntu aguma agerageza kuraba yuko eh, yobisigura hirya no hino haba ku isi yose kugira ngo abarundi bose aho bari bashobore gutaha kuko igihugu ni nyabagendwa turamushimiye bwana wirinyamitwe umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi yaganiraga na mugenzi wacu diane ninahazwe ku myigaragambyo y'abarundi yabaye kuwa gatandatu mu mujyi wa portland muri leta ya mene inaha muri leta zunze ubumwe za amerika steve bannon wahoze ari umujyanama mukuru wa perezida wa amerika donald trump yemeza ko nta kintu na kimwe kizamutanya na trump hamwe n'umugambi w'igihugu ni nyuma y'uko ibiro by'umukuru w'igihugu bisa n'ibyibasiye bannon kubera ibyanditswe mu gitabo gishya cyerekeye ubuyobozi bwa trump icyo gitabo cyitwa fire and fury inside the trump white house inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika michael brown uri hano i washington dc yasemuwe na mugenzi wacu pierre craven niyo nkuru uri arusha muri tanzania steve bannon aravugwa cyane muri icyo gitabo ko yatangaje ko bisa n'ubucangero canke kudakunda igihugu kubona umuhungu w'imfura w'umukuru w'igihugu yarifatanije n'abandi mu kubonana n'abarusiya mu gihe cy'imyamamazo y'amatora ayo matora yashikanye donald trump ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umucungamanza wa trump yasabye ashimitse ko nyine kwandika icyo gitabo michael wolf n'uwamufashije bahagarika bakongera bakirinda gusubira gushyira ahabona no gukwiragiza inzandiko z'icyo gitabo perezida wa amerika donald trump yarababaye yongera arabihigwa n'icyo gitabo amaze gusoma ibyo steve bannon yanditse ibyo byashyikirijwe na sarah hakeb sanders umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu akaba yabibwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu umukuru w'igihugu umunyabanga ajejwe ivyo kumenyesha amakuru hamwe n'umuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bose baragize ico bavuze kuri banon uyu ni nawe yararongoye imyiyamamazo ya trump mu mezi atatu ya nyuma imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Trump yagize ati Steve Bannon ntaco agisangiye na jewe cyangwa ubutegetsi bwanje yongeye ati igihe yirukanwa mu kazi ntiyatakaje akazi gusa ahubwo yaratakaje n'umutwe mu majambo yiwe perezida Trump yavuze ko Bannon ivyiwe ari ku gatwe kiwe kandi ko umwanya wose yamaze mu biro vy'umukuru w'igihugu atakindi yakora atari gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu binyamakuru kugira ngo yerekane ko akomeye kandi atari ivyo yaranatanguje ikimeze nk'intambara mu binyamakuru mu masaha yakurikiye banon yavugiye kuri radiyo buretibati ko umukuru w'igihugu ari umuntu akomeye aho yari kuyishura ikibazo cy'uwahamagaye mu kiganiro cyaciye kuri iyo radiyo yongeye ati murazi ko ndamushigikiye umunsi ku wundi steve banon muri icyo gitabo umwanditsi wolf muri ico gitabo ciwe yifatira mu gahanga donald john trump umuhungu wa trump jared kashner umukwe wa trump ari nawe muhanuzi ntakogwa ko mu biro kwa sebukwe hamwe na paul manafort nawe yigeze kuba umuyobozi w'imyiyamamazo ya trump ko bagiranye amanama n'abarusiya ngo abo bemeye ko bazotanga amakuru atyoza umukandida w'umugambwe w'abademokrate hillary clinton inama yo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gice c'abakunzi ba trump i new york yabaye umuhungu wa trump amaze kuvuga ko yobikunda hamwe yoronka inzandiko zityoza clinton uwo muhungu wa Trump yanamenyesheje ko aho umushinjwamanza w'umurusiya atabyemezo bikwiye azoharonkera umunyamabanga ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Sanders yagize ati n'ivyagirije biteje isoni ko umuhungu w'umukuru w'igihugu yohemukira igihugu yariko yishura ikibazo c'umumenyesha amakuru muri ico gitabo citwa umuriro n'ishavu banon arongera akadoma ko urutoki ko yavuze ko umuhungu wa trump azoturika nk'igi ry'inkoko kubera amatohoza yo kuraba ingene uburusiya bwisutse mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu ca amerika sanders yatangaje ko wolf nyanico gitabo yanditse amazina atari yo y'ububeshi y'abantu atasano bafitaniye n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika naho biruko aremera ko uwo mwanditsi yashoboye kuvugana n'abantu barenga cumi muri ivyo biro kuva aho Trump abereye perezida Bannon inyuma yo kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika yagumye ashigikiye Trump ariko gushika ubu yarananiwe no gufasha kugira ngo abakandida b'abarepublikani b'intagondwa batsindiye intebe mu nama nkenguzamateka batebe bashigikire imigambi ya Trump david cohen umuhinga mu by'akahise k'abakuru b'ibihugu ba amerika asigura ati eheraba mufise wahoze ari umuhanuzi asa n'unganya igitugu n'umukuru w'igihugu ubwiwe muri ico gitabo harimo kandi ivyerekeye ubutunzi n'amahera yo mu buryo budasiguritse ukurikije ico gitabo banon avuga ko umugwi w'abahinga bariko bakora amatohoza barongowe n'umunyamategeko karuhariwe robert mola aho kwibanda ku vyerekeye uburusiya n'imyiyamamazo ya trump bariko bironderera amahera Bannon ati mu nzira yabo yo gushikira Trump baca ku muhungu wiwe umukwe wiwe n'uwahoze atwara iyo myamamazo nyene ati ivyo n'ibintu vyoroshe cane atawe vyonanira ukuvanvanura n'ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatumye Bannon aba nk'umwansi ruhasha ku kazi vyinshi igihe cose c'inama zikomeye zaba ari hari mu gihe c'imyiyamamazo eka mbere no mu biro vya perezida arahazi neza umushingamanza robert mola aramaze kwagiriza ibyaha uwitwa paul manafort hamwe n'ubundi yafashije mu myiyamamazo rick gates ku byerekeye kwiyeganiriza amahera mu buryo budasiguritse aho ni mu byo bakoze muri ukraine imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yararonse kandi n'ibyagiriji ku wahoze ari umuhanuzi mu nama y'umutekano w'igihugu michael flynn hamwe n'uwigeze kuba umuhanuzi mu bya politike george papadopoulos ko boba barabeshe mu byerekeye imigenderanire bagiranye n'abarusiya iruhande y'amatohoza ku byerekeye ubucuti bwa perezida trump n'uburusiya igihe cy'imyamamazo umunyamategeko robert mora abwirizwa kugenzura kandi ko trump yabangamiye ubutungane mu kwifatira mu gahanga uwahoze atwara ibiro by'igipolisi kijejwe amatohoza fbi james comey igihe yariko arakora amatohoza nk'ayo imbere y'uko mora amusubirira paul manafort mu ngendo itangaje mu mategeko yaritwariye mora mu butungane icyo kirego cagiriza icegera c'umushikiranganji w'ubutungane rod rosenstein yagenye mora ko yarenze amategeko n'ububasha ahabwa n'amategeko mu guha mora uburenganzira bwo gutohoza no gukurikirana ibyaha bikomeye bimurengeye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi ry'amerika ko ico kirego atashingiro gifise yamara ko uko biri kose uwitwaye afise uburenganzira bwo kwitura ubutungane clave niyo nkuru urakoze kuri iyi nkuru igituntu ni imwe mu ndwara zica abantu benshi ku isi kuvura iyo
byatumye Bannon aba nk'umwansi ruhasha ku kazi byinshi igihe cyose c'inama zikomeye zaba ari hari mu gihe c'imyiyamamazo eka mbere no mu biro bya perezida arahazi neza umushinjwamanza robert mola aramaze kwagiriza ibyaha uwitwa paul manafort hamwe n'ubundi yafashije mu myiyamamazo rick gates ku byerekeye kwiyeganiriza amahera mu buryo budasiguritse aho ni mu byo bakoze muri ukraine imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yaranonse kandi n'ibyagiriji ku wahoze ari umuhanuzi mu nama y'umutekano w'igihugu michael flynn hamwe n'uwigeze kuba umuhanuzi mu bya politiki george papadopoulos ko boba barabeshe mu byerekeye imigenderanire bagiranye n'abarusiya iruhande y'amatohoza ku byerekeye ubucuti bwa perezida trump n'uburusiya igihe cy'imyamamazo umunyamategeko robert mora abwirizwa kugenza kandi ko trump yabangamiye ubutungane mu kwifatira mu gahanga uwahoze atwara ibiro by'igipolisi kijejwe amatohoza fbi james comey igihe yariko arakora amatohoza nk'ayo imbere y'uko mora amusubirira paul manaf mu ngendo itangaje mu mategeko yaritwariye mora mu butungane icyo kirego cagiriza icegera c'umushikiranganji w'ubutungane rod rosenstein yagenye mora ko yarenze amategeko n'ububasha ahabwa n'amategeko mu guha mora uburenganzira bwo gutohoza no gukurikirana ibyaha bikomeye bimurengeye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi rya amerika kwico kirego atashingiro gifise yamara ko uko biri kose uwitwaye afite uburenganzira bwo kwitura ubutungane clave niyo nkuru urakoze kuri iyi nkuru igituntu ni imwe mu ndwara zica abantu benshi ku isi kuvura iyo ndwara bifata amezi atandatu cyangwa arenga cyakora hari ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekana ko hari ubundi buryo buhendutse kandi bworoheje bwo kuvura iyo ndwara bigafata igihe gito kuri icyo iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika steve baragona uri hano i washington dc yasemuwe kandi somwa na mugenzi wacu eloge wirikaneza muri iyi minsi ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya imiti y'ibanze yo kurwanya indwara y'igituntu yica imigera mu gihe iriko irigwiza mugabo hari ibisigarira vy'imigera bisigara vyirabitse These are persisters. And they have the ability to just iyi ni inana kandi ifise ubushobozi bwo kurinda imiti iyo migera niyo ngorane nyamukuru william jacobs n'umuhinga mu vyerekeye ibinyabuzima bito bito mu ishure ry'ubuganga ryitwa albert einstein ryo muri leta ya new york avuga ko iyo abagwayi bahagaritse imiti hakiri kare iyo migera inana ica yigwiza ingwara ikunyuka kurusha akenshi na kenshi bigatuma imigera igira ingufu zidasanzwe imbere y'imiti nico gituma muri rusange kuvura igituntu bisanzwe bitwara amezi atandatu bishobora gufata imyaka ibiri kuvura igituntu cananiranye hakoreshejwe imiti irimo ubumara bwinshi jacobs na bagenzi be mu minsi heze bavumbuye giturumbuka mu bushakashatsi kw'imiti igabanya ubumara nka vitamine c ihagarika igituntu imbere y'uko kigwiza ubukari baciye bageragereza ubwo bushakashatsi ku mbeba kandi bwarakoze imbeba zaronkejwe inshuro zibiri imiti isanzwe ivura igituntu hongewe ko vitamine c inyuma y'indwi zitari nke basanze zifise imigara mike mu mahaha yazo inshuro cumi musi ugereranije n'imbeba zahawe imiti gusa jacobs amenyesha ko ibi bisigura ko umwanya wo kuvura igituntu ushobora kuba muto cyane abahinga bandi batarabo muri iyo kaminuza nabo baravyemeza nta buryo bwo kuvura igituntu bwinshi buhari kandi nta n'ingaruka mbi zo gupimira ku barwayi vitamine c ziriho niko david arland